iyi mwumviriza ni iradiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda na mirongo ibiri na zibiri turaramukije inshuti turi kumwe kuri mikoro muri kumwe na fide niyo ngabo ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yaragabishije amakungu ku munsi wa kabiri w'iyindwi ku rugero rw'amazi mu mabahari atandukanye ku isi rwiyongeye n'ingoga cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda urugero rw'ayo mazi rubandanya kwiyongera cyane bikaba bishobora kugeramira bikomeye ibihugu bitari bike n'abantu bagera ku miliyoni amajana icenda baba mu bice biri hasi vyegereye amazi guteres yashikirije iryo jambo mu nama ya mbere y'urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi kuki- ku bibazo bishobora guterwa n'urugero rw'amazi amabahari yo ku isi rutera rwiyongera yavuze ko ico kibazo gishobora gutuma haba ingaruka mbi ku mahoro n'umutekano ku isi yatangaje ko urwo rugero rw'amazi ruzo kwiyongera bikomeye naho ukwiyongera k'ubushuhe ku isi kugabanywa gushika kuri dogere imwe n'igice celsius umugamba makungu ariko arondera gushikako antonio guterres yagabishije ko ubushuhe bushobora kwiyongera mu makungu ku buryo bishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bihugu bitari bike vyegereye amabahari harimwo amazinga mato mato atari make uretse kugiramira ivyo bihugu guterres yatangaje ko ibisagara bikomakomeye ku migabane itandukanye yo ku isi bizosinzikara bikomeye cyane ivyo bisagara birimwo cairo lagos maputo bangkok dhaka jakarta mumbai shanghai copenhagen londres los angeles new york buenos aires na santiago guterres yatangaje kandi ko ibiharuro vyashikirijwe n'ikigo mpuzamakungu gikurikirana ibihe ku munsi wa kabiri vyerekana inkurikizi zikomeye cyane z'amazi atera yiyongera mu mabahari ico kigo kimenyesha ko urugero rw'amazi mu mabahari rwiyongeye n'ingoga cyane kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda kurusha ibindi binjana vy'imbere yaho mu myaka ibihumbi bitatu irangiye mu kiganiro muri sanga turavuga ku nkurikizi z'ukwiyongera k'ubushuhe ku isi n'icokorwa twatumiye professeur desire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza ya glasgow caledonian muri ecosse na leonidas nzigiyimpa ayoboye ishyirahamwe conservation and community of change rikingira ibidukikije rifatanije n'abanyagihugu ari bujumbura mu burundi batumire ndabaramukije
amahoro neza fidel eh, turamukije n'abatwumviriza bose eh, murakoze kudutumira
Eh, ku vyerekeye iki kibazo eh, c'urugero rw'amazi eh, mu mabahari atandukanye ku isi eh, urwo rugero rutera rwiyongera nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres yateye ako kama agabisha yoba avuga busema yoba atwariza hejuru canke ku bwanyu niko ibintu bimeze ivyo avuga mbaze professeur eh, desire ruragaragaza
Eh, murakoze kumva ijambo Eh, ntabirabusema Eh, ntabirabusema kuko eh, ibiriko biraba biraboneka yuko eh, urugero rw'amazi rumaze kurenga eh, ruba- rumaze kuba runini cyane kuko eh, turetse yuko bahera mu kinjana eh, co- ca cumi n'icyenda eh, ca- mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda mu bisanzwe byatangiye kuva kera ariko ibyo ariko aravuga ni ibintu bimaze kuba kwerekanwa na siyansi bimaze kwerekanwa n'ubushakashatsi butandukanye ibyo avuga ni uko efektivemo kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda urugero aho bigeze ubu tutaravye neza mu bihumbi bibiri n'ijana nk'ibihugu byitwa bya tuvaru amazinga ya tuvaru azoba yose yaramaze gutwarwa abo bantu bazoja he
kubera iki ako kamu nk'ako kadatuma amakungu ahagurukira bikomeye icyo kibazo ku bwanyu
urakoze cyane icyo ni ikibazo gikomeye cyane kuko abantu ntibabyumva kumwe kandi abantu mu bisanzwe cyangwa ibihugu bifite ibyo umuntu yakwita rezentere icyo umuntu wese ashaka gushyira imbere kugira ngo igihugu kibe imbere nicyo ashyira imbere kugira ngo arabe yuko igihugu kiwe cyo kudeveropa cyotera imbere ibyo rero nibyo umuntu ashobora gutangurira ko kuko nko kwikunda nko kwikunda hariho abantu baraba gusa ibyabo abandi bakavuga bati reka ntiturabe ibyacu reka turabe n'iby'abandi kugira ngo dukorere hamwe ni nayo mpamvu ni naho byahereye kugira ngo bashyire hamwe bashyire hamwe kugira ngo barabe ingene isi yose yofata igashyira ku rugero rumwe ibyiyumviro byo kugira ngo barwanye ibyuka bituma iyi si imera uko isi uno munsi
murakoze reka tuze ku mirongo ya telefone tufise baza muganga uratwumva
ndabumva neza uhamagaye urihe
kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
mbere y'uko ngira icyo mvuga ndamanza nkenera ijwi rya amerika ariko by'umwihariko kigali mu rwanda kicukiro ntabwo tuwumva neza sinzi ikibazo sinzi uko byagenze
ni ukuzobaza abari mu buhinga ngaha bakazogerageza kuraba icyo kibazo
ikindi ndashimira bwana desire kuba wamutumiye kugira ngo tuganire
urakoze cyane
desire icyo nagira ngo nkubaze rero kuri iyo kezi kuri icyo kibazo isi yose nakita ko isi yose ihanganye nacyo ndagira ngo mbaze by'umwihariko mwe mugera muvugana n'agateka kazina muntu cyangwa se abantu bashinzwe kureberera inyungu za muntu ku isi yose muri rusange babivugaho iki icyo ni ikibazo cya mbere ikindi nakubaza tuzi ko gushyuha kwa gushyuha ubushyuhe ku isi buterwa na ziriya nganda zikora ibintu bitandukanye kuri iyi si esike ni iki kiri gukorwa kugira ngo bariya bantu bakora mu nganda cyangwa se bariya abayobozi b'inganda bagerageze bagabanye kugira ngo byibura ikiremwa muntu mu myaka iri imbere kibe kiri ku rwego navuga ko butekanye ikindi nakubaza ariko ni ukutubariza n'ahandi hose bagira icyo babikora kugira ngo byibura biriya bihugu bifite impungenge ku hazaza habyo bitewe n'ariya mazi ashaka kubarengera cyangwa se ziriya nyahanza ariya mazi magari ashaka kubarengera murimo murakora iki kugira ngo bariya baturage cyangwa se kiriya kiremwamuntu cyugarijwe na ziriya mpungenge mu myaka iri imbere tuvuge nko mu myaka nka bibiri na mirongo itatu hagati ya bibiri na mirongo itatu na bibiri na mirongo itanu bazabe bavuga byibura hari imyaka itara nka sekirite bafite kuko urumva barogaraniwe sinzi nimba hari icyo imiryango mpuzamahanga irimo kugira icyo ibivuga cyangwa ikitangaza cyangwa se nimba hari icyo murimo kubafasha kugira ngo byibura bibumve batekanye muri rusange
murakoze sinafashe izina ryanyu mwavuze ngo mwitwa
nitwa valenti ndi mu rwanda i kigali
ya urakoze valence kuri kuri ibi bibazo ni ibibazo bitatu bikomeye mu bisanzwe bishobora kubyita ibibazo nkoramutima ikibazo cya mbere kijyanye na kuraba ingene twokwegeranya climate change biterwa n'imyuka mibi hamwe n'ikiremwamuntu uburenganzira bwa kiremwamuntu hanyuma ikibazo cya kabiri ni ikibazo kijyanye n'inganda ikibazo cya gatatu ni ikibazo cya cy'ibihugu bito bito bishobora gutwarwa n'amazi n'icyo uburenganzira bwabo urumva ni ibibazo bigiye gusa n'ibibazo bigiye kwegerana icya mbere ni uvuga ni uko ku bijyanye n'uburenganzira bwa kiremwamuntu mu bisanzwe nta burenganzira bwa kiremwamuntu bwa mbere bubaho atari kuba kubaho kubaho k'umuntu dwa aravi oke icyo ni ikintu cya mbere kibaho umuntu ategerezwa gushyigikira mu bintu byose aba ariko arakora hariho iyo rero utabayeho ntushobora no kugira ijambo ntushobora no kugira uruvugiro bisigura ko ibi byose biriko birakorwa bija bijana bifata intera yo kugira ngo turabe ingene twotuma ikiremwamuntu kibandanya kironka agateka kacu ariko icyo waciye wongeramo ni uko nawe ubizi neza yuko ibi bintu byose biterwa n'izi nganda ziba zirimo gukora inganda zikoresha amashanyarazi inganda zikoresha n'ibindi bintu bitandukanye amashanyarazi ava mu ava muri mu bizuku niko babyita mu kirundi n'abandi konti hamwe n'amashanyarazi atava mu byo bita umuntu mu byo kwita green energy impamvu rero tugasanga harimo na transport nyinshi byose bigatuma ibi bintu byose bikorera hamwe kugira ngo bishyire bigatuma impact kuri global warming alo byogenda bike kugira ngo ibyo bihugu kugira ngo izo nganda zigabanye kurungika imyuka mibi mu kirere ituma haza ubushuhe hariho ibintu bikomeye dutegereza kwiyumvira natanga iyo mvuga yuko ibihugu byose bishaka mubivunagure mubivunagure desire yego yego ibihugu byose bishaka kugira development ariko development iterambere ibihugu iterambare barikora uko baryumva kandi mu mategeko mpuzamakungu hariho prinsipe ivuga yuko badashobora atagihugu na kimwe gifite uburenganzira bwo kubwira ikindi gihugu ngo kora ukoresheje resource naturere zawe ukore uko uko tugutegetse ntibibaho icyo ni ikintu gikomeye cyane gitegerezwa kwibuka iyo turi ko turaraba ingaruka z'ihindagurika z'ibihe wavuze ikibazo cy'ibihugu bito bito biri munsi y'amazi ku rugero rwo munsi y'amazi ibyo bihugu birageramiwe cyane birageramiwe cyane kuko mu minsi mu myaka ibihumbi bibiri n'ijana hazuba hamaze kuduga imetero imetero y'amazi bisigura ko hari impakiti bizogira abantu bose ibihugu bizotwarwa abantu bimuke ingaruka
ingaruka zabyo abantu bazoca bimuka kandi bazobura aho baba reka turabigaruka ko icyo kibazo
ariko ikintu yabagije gikomeye ni icyo bashobora kubikora ko ego uheraheze uvunagure mumenyeshe ko hari baheruka kurungika ikete muri muri mu rukiko mpuzamahanga basaba icyo ibi bihugu bikwiye kuronka cyangwa igikwiye gukorwa basaba urwo rukiko ngo rutange inyishu ku gikwiye gukorwa kugira ngo ibi bintu byose bihagarare nuko yego turaza kubigaruka ko ibyo byose dufite kandi nesitoro nyandwi nesitoro nyandwi uratwumva
ndakumva neza cyane gatanu kuri gatanu uri he
ni mu kibitoki mu burundi ikibazo icyiyumviro ushikiriza
tewe icyiyumviro nshikiriza iyo hateye ibiza hahirwa n'uburyo bwo gukingira ikiremwa muntu kugira ngo ntigihutatwe n'ibyo biza hanyuma turiko turumva ko hashobora kuba ingaruka mbi bivanye n'uko amazi azoba yaraduze cyane ku rugero ruta- atari ruto nashaka rero kubaza nti mbe none barategekanije hamwe abazohura n'ibyo biza kumbure batazoca bajya mu ibarabara aho bazoca babimurira kugira ngo bakingire ikiremwa muntu cyane ibihugu kumbure biba byi- ari binini gusumba ibindi ni hamwe baciye umugani ngo akam- aka- akaruta kandi karakamira mbere byobyo bikoresha ububasha bungana gutyo kugira ngo kumbura ikiremwa muntu co mu bihugu bito bito ntigihutatwe n'ingaruka mbi mwene izo
murakoze
murakoze cyane mumwishure desire
Ah, eh, urakoze cyane eh, nestor nyandwi uri guca ibitoke Em, wazije ubajije nawe ikibazo eh, cyiza kandi kijyanye n'ivyo nari ntegereje eh, gusigura bimwe eh, eh, bimwe mu bi- mu bitegurwa mu bi- eh, mu bishirwa eh, mu ngiro ni nk'ikigega bashyizeho cyo kugira ngo bafashe abantu bazoba bahuye n'ingorane nk'izo ariko ingorane naho y'ivyo ki- y'icyo kigega hariho eh, ico bavuze yuko bazoza barashiramwo miliyaridi eh, ijana z'amadolari Eh, ariko kuva babivuga malheureusement ntibiraja mu ngiro kugira ngo bakwize ayo mafaranga ico ni kimwe ni nivyo bita adaptation sinzi ne- yuko fideli yomfasha eh, eh, kubisigura mu kirundi cyangwa mu kinyarwanda Eh, ni ukugira ngo bafashe effectivement mu gihe habaye ingorane nk'izo hariho ikigega rero cagiyeho ariko wavuze ikindi kintu gikomeye ngo akaruta kandi karakamira ego mu bisanzwe mu mategeko mpuzamakungu iyo umuntu yarenganijwe hariho aho ushobora kwitwara ariko bifata inzira ndende ariko eh, kenshi bikaba ugasanga igihugu cyitwariye ikindi kubera ingaruka eh, eh, ihindagurika ry'ibihe eh, za- eh, zakibayeko kirashobora kuronka um, compensation eh, fidele agacungursho agashumbusho barashobora kuronka agashumbusho kugira ngo abantu bahuye n'ingorane nk'izo bashobore gushumbushwa kandi basubizwe mu byabo cyangwa iyo bidakunze babimure babimurire ahandi hariho ibihugu bimwe bimwe ivyo bintu bibako murakoze ariko eh, eh, mura- murakoze namwe radiyo ijwi ry'amerika i washington eh, dc Ah, tubandanye n'umutumire wacu ndezire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe eh, kuri kaminuza ya glasgow caledonian aho ni mu ntara ya ecose mu bwongereza Ah, amanama mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe yama yabaye uko umwaka utashe n'imihango itangwa uko umwaka utashe ni kuko ataco bihindura kubera iki ibintu bibandanya kuyanzara kurushiriza ku bijanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka
ni jewe nyene yego
Eh, urakoze iki kibazo gikunze kugaruka eh, gikunze kugaruka eh, narigeze ku- eh, ku- kuronka eh, ubutumire kandi eh, muri eh, bwa eh, voix d'amerique eh, mu bihumbi no, rane pase aho haba ico bise cop 26 eh, cop 26 baraba izo nama mu- muri izo nama nyene ico kibazo gikunda kugaruka ariko impamvu nyamukuru ni uko ibihugu byose cyane cyane ibihugu bya rutura bitarigera bishyira mu ngiro icyo bisabwa kuva kera kugabanya iyo myuka kuko n'ibyo bihugu bya mbere birungika iyo myuka mu kirere hanyuma mu- twibukanye yuko iyo intwaro ihindutse dufate nk'akarorero ko kuri leta zunze ubumwe eh, za amerika hagitwara uwitwa umuperezida yitwa donald trump ya wewe yari yabivuyemo komplete avuga yuko ivyo bintu eh, bitamuraba yuko amerika itegerezwa gukora ivyo ishoboye ikoresha eh, eh, peteroli ikoresha ibyo ari byo byose kugira ngo ibandanye itera imbere igume ari igihugu ca rutura mu nyuma ubu hasuye haje uyu mu perezida hari ubu ubu wewe yaragarutse kugira ngo ashobore kubandanya intambwe bari bagezeho ariko urumva byose ni bya bindi umwe wese ashyira imbere inyungu ziwe hanyuma ugasanga bigize impakiti ingaruka ku gihugu ku bihugu byose nicyo gituma ariko badahagarika bagerageza kubandanya begera abantu begera amaleta kugira ngo babandanye babiganira ko ntawubizi umunsi munaka uzasanga bagize icyo bashikako murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone tubandanye kuri iyo mirongo dufise umusaza uratwumva
ndabumva ni amahoro urihe
ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi mu ntara y'amajyaruguru umurenge wa bwisisi ufise ikibazo waza umutumire icyiyumviro ushikiriza
mbere na mbere ndashimira umutumire kuko kutubwira byinshi byiza byo tuba tudasobanukiwe kandi rwose ndamushimira ndabashimira nk'ijwi rya amerika kuba mwatuzana umutumirwa mukaduha ijambo mukaduha umwanya wo kubaza ibibazo ariko rero ikibazo cy'ubumara bw'ikirere bishobora gutera n'ubushyuhe ni ikibazo kireba amaleta yose kuko ntago nta muntu wikora ku giti cye ushobora kugishyira mu bikorwa nta amaleta agomba kugishyira mu bikorwa ikibazo rero cyo mbona ni uko n'ubundi amaleta leta imwe bishyira mu bikorwa igihugu kimwe ugasanga amerika irashaka kugenda muri izo nzira zo kurwanya ibyo bihumanya ikirere ariko ugasanga ubushinwa bwo buri hasi ese urabona urabona bishoboka yuko bashyira hamwe uburyo n'ubundi bafatanyije n'ubundi babirwanya bikarangira ariko mu gihe cyose umwe bazitana ba mwana umwe akabishyira mu bikorwa undi ntabishyire mu bikorwa njye mbona ntacyo bizageraho ariko se urabona yuko bizakunda koko ku buryo amaleta azashyira hamwe agasenyera umugozi umwe agafatanya kurwanya ibihumanya ikirere
ndabashimiye twabyumvise
icyo kibazo cyawe kirumvikana kandi ni ikibazo cyiza ni ikibazo cyiza cyane kuko iyo igihugu kimwe kiriko kiratera imbere ikindi gishaka kujya muri iyo ntambwe nyine kugira ngo gitere imbere hari mu mategeko mpuzamakungu ariko bararaba ingene bugabanya iyo myuka iteza ibibazo bwaha ku isi batanguye kuvuga bati reka turabe ibihugu bimaze gutera imbere barabitandukanya bimwe babishyira ukwabyo ibindi bavuga bati ibihugu bitaratera imbere cyangwa bikiri mu nzira y'amajyambere tubishyire ukwabyo bategeka ibihugu byateye imbere ko bikwiye kugabanya cyane imyuka itera ibibazo ngaha ku isi watanze akararo keza cyane wabuze ubu amerika n'ubushinwa mu biri ibyo bihugu bitaratera imbere ubushinwa babushijemo bamaze kubushyiramo ubu muri icyo gihe bwarungika imyuka mibi ku rugero nk'urwa gatatu ku isi uno munsi urabye aho ubushinwa bugeze burungika imyuka mibi ku isi ubushinwa bumaze kuba ubwa mbere ariko uko amategeko yari yabikoze yavuga ibihugu bimaze gutera imbere kandi ubushinwa barabushyira mu bihugu bimaze gutera imbere naho twebwe tubona yuko bimaze gutera imbere icyo bita definisiyo baha ibihugu biteye imbere ubushinwa ntiburayironka ntiburayironka kugira ngo babwimure bace bayitegeka nabwo gukora ibyo ibindi bihugu byateye imbere bitegerezwa gukora uno munsi rero baritana ba mwana bamwe bakavuga bati njye sindatera imbere wowe warangije gutera imbere ahubwo wowe ukwiye kugabanya ibyuka bibi ushyira mu kirere kugira ngo nawe bishobore gutera imbere nkoresheje imyuka mibi nk'uko nawe wayikoresheje mu binjana biheze ubundi mu bisanzwe iyo article ya gatatu niko ivuga kugira ngo bamwe bagabanye abandi bashobore kuronka gutera intera mu majyambere ariko ikibazo gihari ni uko hari ibintu bitandukanye bamwe baravuga bati wararangije gutera imbere nawe ugabanya undi ati ahubwo wari ukwiye kugabanya ntibibuza ko bashobora kwicara hamwe ngo baganire ni nayo mpamvu bashyiraho urwo rwego rwo kuganiriraho kugira ngo umunsi munaka kandi ndibaza ko bizaba gusa ni uko bishobora gutera gutwara umwanya munini ariko bizaba kugira ngo ibihugu byose bishyire hamwe murakoze bati noneho byase
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga eh, ku kwigabishwa ryakozwe eh, n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres ku munsi wa kabiri ko urugero rw'amazi y'amabahari atandukanye ku isi rutera rwiyongera mu buryo eh, buteye agahinda bizogira ingaruka zikomeye cyane ku bantu baba kuri iyi si eh, n'ibice byegereye amabahari Uh, turi kumwe n'abatumire professeur desire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza glasgow caledonian aho ni mu ntara ya ecos Uh, tukaba turi kumwe kandi na leonidas nizigi yimpa ayoboye ishyirahamwe conservation and community of change ishyirahamwe rikingira ibidukikije ifatanije n'abanyagihugu ndashaka nze kuri, kuri wewe leonidas bizofata iki eh, kugira amakungu yugurure amaso agira icyo akoze kuri iki kibazo gikomeye nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres ariko atera akamo ko abantu bokanura amaso n'amaleta ku isi
yego bavuze neza ubuze tubidofatike kugira ngo abantu buguruke amaso hanyuma rero babone yuko hakwiye kugira igikorwa kenshi na kenshi eh, abantu badakwikangura ibara ryamaze kugwa eh, abantu bapfuye inyubako zasenyutse eh, imirima yatwawe abantu bangaye kuko eh, icyo abantu batarabona neza ni uko eh, ihindagurika ry'ibihe muri ibi bihe tugezemo riko riratera ibibazo birengeye n'ibiterwa n'intambara zimwe zimwe abantu rero eh, ntibarabona yuko eh, ubukana canke ububabare buterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe eh, bikwiye gushirwa mu bihe bidasanzwe by'ibihugu mu bihe bidasanzwe by'isi eh, cyo kimwe n'iyo ahantu kanaka hateye intambara eh, haba uruhagarara eh, kubera ko amahoro aba yahungabanye n'ibiza n'isibe riterwa n'iryo hindagurika ry'ibihe ryari rikwiye gufatwa nk'uko si ku mabahari gusa nagira ndakumenyeshe ko natwe twe turi mu burundi naho turi kure y'amabahari twashyikiriwe muri iyi myaka irenganye ya vuba cyane ibihumbi mirongo ibiri mirongo ibiri na mirongo ibiri mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe mbere no mu ntango ya mirongo ibiri na kabiri twarabonye yuko urugendo rw'amazi yaratanganyika rwaraduze ndetse n'ibindi biyaga byo hagati mu gihugu hajya mu buraro kuko urugero ruraduga hanyuma rero inzuzi nka rusizi murazi yuko rwahushije hanyuma rero rugatuma abantu benshi batakaza ingo zabo ndetse uno munsi bakaba baba mu mahema ibindi nabyo bigatuma kuri iryo hindagurika ry'ibihe n'ibihe bihinduka ugasanga imisozi irisenye ugasanga isi iratwawe amazi aratosekaye inzu zirasenyutse n'abantu no gupfa baramaze gupfa ibyo si mbeshere uti none mbega hasigaye iki ahubwo nuvuga nti hararengeranye kuko urazi ibiriko biraba biteye biteye ubwoba biteye biteye ubwoba cyane aricyo gituma hakwiye gufatwa ingingo zihuta kandi izo ngingo si umuntu umwe ni urazi kenshi na kenshi bakunda kuvuga ngo none ubushikiranganji bw'ibidukikije buri hehe ibyo bibazo ntibirabwa n'ubushikiranganji bw'ibidukikije gusa ibyo bibazo inkoramutima bifatiye ku buzima ubuzima nabwo bugizwe n'ibintu byinshi ni ukuvuga yuko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe ni ikibazo kiraba umuntu wese ari nacyo gituma ibihugu bitandukanye bikwiye gufata umwe wese ahagera n'uburyo bwiwe agafata ingingo zihuta kuko ihindagurika ry'iwe ryamaze kudushyikira umwe wese yofata ingingo ati ibyo nshobora reka ngabanye ububabare ngabanye ugusinzikara kuko tuza turi muri ryo hanyuma rero ibihugu nabyo biri ku isonga mu bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba muri uku kurungika ibyuka mu kirere by'ukuri bagafasha murakoze cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere kugira ngo kugira ngo ibyo bashobora bashobore kwikingira murakoze kuko kenshi na kenshi baravuga babivugwa ku munwa mugabo ntibijye mu ngiro murakoze murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise fesito uratwumva
yego ndabumva cyane uhamagaye wihe fesito
mperereye i kigali mu rwanda ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyiyumviro ushikiriza
mfite ikibazo mbabaza
mukibaze n'ibyiyumvire nashaka kubaza abo batumirwa ese nkatwe uruhare rw'abaturage ni uruhe kugira ngo ibyo bibe byagerwaho nanone nkibaza nise aho ahanini nkatwe nk'ibi bihugu bya afurika u rwanda uburundi n'ahandi n'ahandi buriya hari uruhare rukomeye tugira mu mihindagurikire kuko nkeka ko ahanini bishobora kuba bituruka kuri ibi bintu by'inganda zikomakomeye cyane zaba ziri mu bushinwa cyangwa za amerika uburusiya n'ahandi ariko nkibaza nise nimba byaba bituruka ku nganda twebwe abatumirwa nkatwe nk'ibihugu bya afurika tutaragira inganda zikomeye aho nanone ntibizagira ingaruka mu iterambere ry'ibihugu byacu kuko ndakeka se bazaca inganda bazagenda bakora iki
murakoze
yego
mumwishure leonidas
yego avuze neza ati none naho bitatuva ko iryo hindagurika ry'ibihe mbega none twebwe twakora iki nibyo nibaza yuko twebwe nk'abaturage turashushisha ibyo twakora kuko iyo iryo hindagurika ry'ibihe ryabaye reka ntanga akarorero niba imvura iri kiragwa ku rugero rudasanzwe iyo mvura ikajya isanga ya mashyamba yotumye amazi ahitana ibintu byose akabitwara ya mashyamba atwarayatemye atabiti bikiri ku misozi ni ukuvuga yuko ingaruka zizoba nyinshi cyane kuko inzu zacu zizotwagwa imirima itwagwe ibiraro bitwagwe amashuri atwagwe ibitaro bitwagwe hari ibyo rero twebwe dushobora gukora nko ku rugero rwacu ni kwa kwikingira tukagerageza kugabanya ubukana bubi bw'iryo hindagurika ry'ibihe tugatera ibiti tugashobora guca ya mikobeko cyane cyane nko ku nzuzi igihugu cy'uburundi murazi ko turi mu misozi ugasanga inzuzi inkombe z'inzuzi abantu barazirimye ko twadushambashamba twakingira inkombe z'inzuzi tukazifata tukazigumya kugira ngo ntizisenyuke hanyuma rero ngo zigende zirasenyuranyura ibyo zitwara ibyo zihuye byose ibyo zirya nkombe z'inzuzi zigakingirwa tuya dushamba tugakingirwa aho tutakiriho bagasubira bakahatera ibiti bijyanye na bene ibyo bibanza ahandi murabona ko batanguye kuhatera imigano iyo migano ikubahirizwa ikaterwa ikarindwa ikubahirizwa hanyuma rero amareta ibyo ashoboye mfate nk'akarorero ngaha mu burundi iryo bundi twarabonye tanganyika tanganyika ruduga hariho imetero abantu batabwirizwa kubaka ko ijana n'itanu izo metero zikubahirizwa hanyuma rero bya bitutu n'ibiti bisanzwe byaba ku nkengero za tanganyika bigasubira bikubahirizwa kuko iyo amazi aduze n'inguvu biraheza bikagabanya utwo dushambashamba tuba turi ku nkengera twibiyaga tukagabanya ibyononekara hariho rero ibishoboka ibyo abantu bashobora gukora kubaka inzu inyubako zikomeye rusange zijyanye n'ibihe turimo cyane cyane ibyo bihe bidasanzwe igihindagurika ry'ibihe ibi byo gukora ibi byo gukorwa ni byinshi byinshi cyane ubuzima bwose bw'igihugu umwe wese aho aherereye arahamagarwa kugira icyo yakoze murakoze eric araduteye akamo eric uratwumva eric uratwumva alo eric ndabumva neza ntihanigomba ndi kumva neza ndateze amatwi watubwira aho uri hanyuma niba ufite ikibazo n'icyiyumviro ukabishyikiriza
gusa ko nagatanga inyunganizi nitwaye iri hano igomba mu mujyi wa goma muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo
ikibazo cy'imviro ndabumva
bitwara intebe zidukikije nyine binabonye bimwe amagambo yavuze ku bintu bidukikije n'ibigenda bishobora kubikora kugenda twangiza
ariko ntitubumva neza sinzi niba mwokura ko niba muri kumuvugira hafi y'iradiyo cyangwa ijwi ryanyu ntituryumva neza
ntabwo mwumva neza
ntibivugika neza waduze ijwi Alo? ubaze ikibazo cyangwa icyiyumviro unyarutse
umurongo umeze nabi umurongo umeze nabi ibyo ntaho ikindi gihe yego nyarutse vuga ubaze ikibazo cyangwa icyiyumviro twumve
nawe cyakugamba kwa bino bintu bidukikije cyane cyane ndabona ingaruka ndatera isakaza cyane bino bintu biterwa na karubira karubira nta kintu wayisanze icyo bita esanse abakoresha pano sebeye mu kigo cya karubira niho ibintu bya kandi ibikirere byafurika gatoya bikongewe muri jewe
murakoze turabashimiye umurongo wa Eric ntumeze neza reka tubandanye kuri iki kiganiro cyacu nashaka mbaze porofesor desire ruragaragaza mu byo umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yavuze yavuze ko kubera urwo rugero rw'amazi mu mabahari ruriko rutera ruduga bishobora gutera ibibazo bijyanye n'umutekano n'amahoro ku isi aravuga nuko bishobora gutuma haba n'intambara kubera abantu bazoba bariko bahiganirwa uburyo haba amatongo haba amazi reka n'ayandi matungo abantu basanzwe bakuramwo inyungu mu bice bitandukanye byo ku isi mwobisigurira abariko batwumviriza
yego cyane ibyo mu bisanzwe nta utazi yuko amazi reka dufate nk'akarorero ku mazi amazi yuko ari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu parayeri umuntu wese agizwe ngira ngo n'ibice birenga mirongo itanu ku ijana mu mubiri wiwe harimo amazi ngira ndabaha akarorero ka hafi umuntu arabye nk'ikiyaga bita cade ikiyaga bita cade kera cyashobora kuba kingana na na n'u rwanda cyangwa n'u burundi ariko ubu ugiye kuraba uko kingana gisigaye kingana ngira ngo na kigali yonyine cyangwa na bujumbura yonyine aho ntituvuze bujumbura yari bujumbura icyo kiyaga cyari aho abantu bakura aho abantu bakura ifi isoko isoko ry'urudandazwa isoko ry'ifi isoko ry'ibintu bitari bike kugira ngo abantu bashobore kubaho aho cyatangura kugabanuka abantu batanguye kurwanira amazi abantu batanguye kuvuga bati aha ni twebwe tuhatwara aha ni twebwe tuhatwara intambara ziraduka abantu baricana bavuga bati aha ni twebwe tuhatwara aha ni twebwe tuhatwara ubwo ni urugero rumwe nk'urw'amazi ku mazi turaze rero amabahari
turamutaye ku murongo desire ntitukumva neza hari ikibazo reka turasubira tumuhamagare reka tubaze leonidas nawe nizigiye impa mubyibaza kwiki kuri icyo kibazo
egome icyo kibazo icyo kibazo icyo kibazo ni ni inkoramutima kuko urumva amazi amazi y'amabahari aduze nk'uko porofesori yariko arabivuga ayo mazi urumva hariho abantu baba basanzwe baba kuri ayo mabahari urumva abo bantu baca bimuka hariho ibintu inyubako z'abantu cyangwa rusange ziba zisanzwe ziri ku nkengera y'ayo mabahari cyangwa ibiyaga ibyo nabyo erega nabyo birasambuka hanyuma rero hariho n'iki kintu murazi yuko amazi y'amabahari asanzwe asanzwe ari mu munyu iyo rero amabahari aduze isi ndimwa nayo iragabanuka ego urumva rero ubuzima bw'abantu burahungabana iyo abantu rero bateshejwe izabo barakena ngo mu nda harara inzara hakabyuka inzigo porofesori reka arabisigura iyo rero babuze icyo barya baca bakirondera mu buryo bwose harimo kwiba harimo gutegera ababyirondereye n'ibindi n'ibindi hanyuma rero musanzwe muzi yuko bene ibyo biza bica bigendana n'indwara byose bigendana na za korera cyane cyane muri ibi bihugu bitaratera imbere iryo hindagurika ry'ibihe rijyana n'izindi ndwara n'indwara nyinshi nyinshi cyane hanyuma rero ubuzima burahungabana cyane cyane bwa bundi ubwo buzima bwa ba bantu basanzwe ari bagoyigoyi basanzwe dufata abakenyezi dufata abana dufate dufate urwaruka nk'iyo uraze ndakunda gutanga akarorero uraze abantu batesheje izabo kubera aya mazi ya rusizi yahutse hanyuma rero akihereza mu gatumba hanyuma agatuma imiryango irenga ibihumbi bitandatu bava mu zabo bakajya mu mahema urabona yuko babayeho mu bukene mu bukene ntangere ibyo rero urumva bituma amahoro ahungabana bituma umutekano uhungabana bituma bizana ingaruka ni nyinshi ni nyinshi nyinshi cyane nicyo gituma rero umunyamabanga mukuru by'ukuri ntarabusema ari nacyo gituma akamo kiwe kakwiye kumva n'amareta duhereye kuri kuri aya mareta ya rutura nk'uko umwe yabivuze ibi bihugu byacu bituri inkomoko y'iyo hindagurika ry'ibihe mugabo abantu bakorwako n'iryo hindagurika ry'ibihe gusumba abandi kubera mikoro make kubera inyubako zacu zitari adapte n'ibindi ni abari mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere ari nacyo gituma ibihugu biteye imbere bakwiye gufata mu mugongo cyane abanyagihugu bo muri ibi bihugu biriko biratera imbere bagafata mu mugongo amareta kugira ngo habe ukugabanya ubukana bwajya hindagurika ry'ibihe murakoze ku mirongo ya telefone jean bosco haraduteye akamura twumva jean bosco
ndabumva neza cyane jean bosco uhamagaye urihe uhamagaye urihe
jewe ndi bujumbura yego mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa icyiyumviro mushikiriza
yego jewe ndafise ikibazo ndababaza yego none ko mbonye uruzuba rwatari rwinshi cyane ngaha iwacu jewe ndi umushoferi nkaba ntwara ibinyobwa bya buraseri mu mihingo yose yo mu burundi nkabijyana bimwe nkabijyana amajyepfo amajyaruguru mbese muri reka telefone karidino zo mu burundi niho ndabijyana ibyo binyobwa ariko ndabona uruzuba rubandanya kwaka cyane none urwo ruzuba ari aho byaba bihuriye n'iryo hindagurika ry'ibihe ariko bikiyongerekana n'intambara ziri ko zirabera hagati muri congo kuko muri congo hari ishyamba rya kimeza iryo shyamba rya kimeza bariko barateramwo ibigwanisho bya ruhonyanganda biriko birayica abantu ntibituma na twebwe bidukwegera n'ibyo bikajyaniranya n'ibyo hindagurika ry'ibihe biriko birabera kuri ino si yose ariko ibyo bikaca byongera igisibe kugira ngo abantu bagume ubu ndasuba ntuke nahebye ndoga ariko byanse ariko nari imbere byaba bibitera nabyo murakoze cyane nicyo kibazo nari mfise murakoze jean bosco umwishure professeur desire
murakoze cyane jean bosco izuba ariko riraba ngaho bujumbura canke mu gihugu cose canke ihindagurika ry'ibihe vyabaye nko mu bijanye no kurima kugira ngo turabikurikira n'aho tutaba turi hafi uko abari ngaho barabitubwira baratubwira yuko n'ihindagurika ry'ibihe byo kurima ryahindutse izuba rikaba ririko riratera ingorane si ibujumbura honyene si kigali honyene si ahandi hose na honyene vyarahindutse hirya y'ejo nariko ndavugana n'umuntu ari washington dc yambariye ati ivyo bita neje ntibikiboneka iyo neje si washington dc honyine aho tuba naho nyine hahora hagwa ibyo bita neje ubu ntikiboneka cyangwa iyo iguye ikagwa rimwe gusa ni ukuvuga ihindagurika ry'ibihe ryabaye hose kandi nta nkeka na noyi y'uko ritegwa n'ibi byuka byose bigenda mu kirere uciye uvyegeranya na n'intambara iri muri congo yuko baba bariko barateramwo amabombe nagira ndakumenyeshe jean bosco yuko si kubera ikintu kibaye uno munsi canke eh, cabaye hirya y'ejo yuko ucugira haca haba ingaruka mbi ijanye n'ihindagurika ry'ibihe ibintu bituma ihindagurika ry'ibihe nk'ivyo turiko turabamwo uno munsi vyabaye mu myaka nka mirongo itanu canke imyaka ijana iheze ni ukuvuga yuko i- ingaruka ikintu uri kuragira uno munsi kizogira ingaruka eh, mu gihugu cyose cyangwa ku isi yose haciye imyaka n'imyaka bavuze yuko utwara imodoka eh, utwara ibinyobwa hirya no hino uno munsi iyo uza kuba uriko uratwara imodoka itwarwa n'umuyagankuba ukajana ibi- em, ibinyobwa vya burarudi mu ntara z'igihugu cyose uba uriko ura- urafasha kugira ngo mu myaka nka mirongo itanu cyangwa imyaka mirongo eh, ijana izoba eh, uzoba warafashije kugira ngo i- eh, ivyuka bibi bigabanuke ariko uno munsi kubera eh, abantu tuba twibaza yuko ivyo dukora uno munsi arivyo bica bigira bitera eh, ingaruka mbi ry'ihindagurika ry'ibihe ntiwiyumvira yuko eh, eh, mazutu uriko urakoresha ishobora kugira ingaruka mbi mu myaka ijana ni naho abantu benshi tugirira ingorane uti mbega nofasha iki menya yuko icyo ushobora gufasha uno munsi kizogira ingaruka eh, kizogira em, ingaruka nziza hirya y'ejo menya yuko icyo uriko urakora uno munsi kizogira ingaruka mbi eh, hirya y- mu myaka iri imbere nuko rero izuba riko riraba ni izuba rye- ni biterwa n'ihindagurika ry'ibihe rya- rya- n'ivyatumye n'ibi- n'inkomoko yaryo yabaye mu myaka eh, mu myaka yahera murakoze ariko turabona munsi kizogira ingaruka mbi mu myaka izoza
isa prosper ari ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva neza cyane isa uri he
rero ndi kwiruka izanduye ariko nkaba ndi murundi
mufise ikibazo icyiyumviro
rero mfite ikiyumviro mugishikirize
Eh, ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe mwateguye yuko byerekanwa n'amahinduriro yabaye menshi bigatuma ibintu by'imyotsi bigenda ku nzu ikirere bigatuma imvura igabanuka nangaha jeweho mperera imvura ngiragira amezi ane gusa ariko kera siko byari bimeze kuvuga rero niyo nibaza yuko bituma n'uko abantu bagwiriye bitari amashyamba uko yari me- uko uko twabyiga mu mashuri hatugira ko imvura iza ku mashyamba ubu rero abantu barabaye benshi cyane bituma amashyamba yahera aho ahari imigezi usanga barayakamije kugira bahubake bituma rero kurya mwuka ugenda gu- gukora ibi- ibice hejuru ugabanuka kubera abantu babaye benshi ubwo rero jewe inzira mfise nibaza yuko amashyamba agatera ahera amazi agatera agabanuka ariko bituma ibintu bitera bihinduka ubushyuhe bukiyongera kuko imvura itagwa neza nta nta hateza gushyuha mu gihe ibiti bidahari ibiti biteze ibintu bikagenda gushyuha rero nakurya neza bavuga ati intambwe zabaha urumva ubu naho umwana intambwe umwana yiga mu ishuri iyo wumva sebuga zo kumenya amashyirahamwe niyo yita ibintu kandi amashyamba yacu yahera abantu bagatera bagwira ni ibyo by'ingiro tuba zirarishije murakoze murakoze cyane yari isa prosper Eh, mwobivuga ko iki Eh, leonidas nizigimpa
Esa, eh, urakoze cyane eh, eh, abo bagiye kuvuga bavuze ibintu bihambaye cyane Eh, koko muri aka karere aka karere ko mu buseruko eh, uruzuba rwaratse mu buryo budasanzwe noneho eh, mu makuru byaravuzwe i- ibikoko ibitu by'ibitungano cyangwa ibyo mu ishyamba byapfuye muri ibi bihugu bya kenya n'ahandi Eh, uruzuba rero rwaratse mu buryo budasanzwe ndetse abantu abantu baragira amakenga abantu baragira ubwoba ubwoba cyane cyane cyane muri ibi bihugu abantu usanga eh, tubayeho tugenda ku mvura iyo imvura i- itasuye ikaza ku gihe ikagwa ku gihe abantu barimbura iyo naho ateze kugwa abantu ntibatera kubera iki kubera ko atabwa buhinga n'uburyo bukwiye bafise bwo gushobora kubika kubika amazi eh, n'ibindi navuze muri ibi bihe twamaze kwinjiranwa ihindagurika ry'ibihe rikaba ryaramaze kudushikira umwe wese hariho ibintu tubwirizwa gukora kugira ngo tubane naryo hanyuma rero ibyo dushoboye ndetse eh, tunarigwanye eh, tunarigabanye kimwe ni muri ibi bintu byo gutera ibiti eh, ni ugutera amashyamba reka nyongere ndagishimangire eh, turakunda kuvuga ngo gutera ibiti gutera amashyamba eh, gutera ibiti tugashimikira kuri ubu bwoko bw'ibiti bwa kama eh, harimo n'ibyo kurya harimo n'imiti eh, n'ibindi bishyigikira isi kandi bikomeye bikongera bi- bikayitabira Eh, muri make.
Mu bihugu, eh, by'uburundi n'u rwanda dukunda abantu bakunda gutera imikaratusi cyane eh, ubwoko bumwe ariko aho ibintu bigeze twabwirizwa gushimikira ku bwoko bumwe twabwirizwa gushimikira eh, ku biti byinshi gutera ni kimwe eh, kumeza ibyo biti n'ikindi hanyuma tukabikingira kuko eh, abantu babwirizwa gutahura ko eh, ibiti amashamba nicyo kimwe n'amashuri nicyo kimwe n'amabarabara nicyo kimwe eh, ni- eh, n'ibitaro nicyo kimwe n'izindi nyubako za leta Murako- murakoze.
Kurya umuntu agiye gushaka ishuri bafata yuko meza agwaye mu mutwe n'umuntu asambura ishamba eh, akwiye gufatwa nk'uko ko ari umugizi wa nabi kuko atabiki nta buzima kimwe mu bintu bituma tugabanya eh, ryahinduka turwanya ryahindagurika ry'ibihe Murakoze.
ni ukubahiriza no gutera amashamba kandi tukayakingira cyane naho ku kibazo eh, dr desire ruragaragaza eh, isa prosper karavuga ikibazo c'igwirirana ry'abantu ko nk'uko yari karabivuga coba naco kigira uruhara rukomeye eh, ku vyerekeye eh, ubwo bushuhe bwiyongera yari karavuga kubera ah, uko bagurirana niko ah, nk'amashamba bayatemagura akavaho ico ciyumviro ciwe muri make mukivuga bwe
ahubwo um, numva abizi ko i- i- ikintu ikintu kinini ni- ni ikintu eh, ico cyumviro nico ico cyumviro nico uko abantu bagwirirana niko amashamba agabanuka niko isi ndimwa igabanuka um, ni nako tureke isi ndimwa tureke amashamba agabanuka reka tuje no mu bindi ni nako abantu batwara imodoka ari benshi ugasanga bariko barongeza eh, ivyuka bibi mu- eh, he- hejuru mu kirere ni nako eh, ibihugu bikora ibintu ama industry eh, amahinguriro aba menshi kugira ngo ashobore gutuma eh, gu, eh, gutanga ivyo abantu bose bakeneye ariko iyo aba abantu ba- baba bari bake eh, eh, ku isi aba- us- wosanga uko urugero rw'imyuka mibi igenda yiyongera nago naho bigabanuka reka ndaguhe akarorero um, k'ejo bundi aho hari hateye kovide aho hari hateye kovide kubera abantu bataja ku kazi bakora mu- bakorera muhira habaye igabanuka rinini cyane ry'imyuka itewe na uh, peteroli imyuka itewe na esanse imyuka itewe na mazutu kubera abantu batagenda ku kazi ari benshi byaciye bitanga akarorero y'uko bishoboka ko um, aba- ukugwirirana kw'abantu gutuma isi itituka gutuma em, eh, gutuma em, imyuka mibi iba myinshi ariko ikibazo gica kiza ni ikihe mbega uko ku um, iryo gurirana ry'abantu ryogabanuka gute iryo gurirana ry'abantu ryogabanuka gute hariho um, i- insiguro nyinshi n'ingene ibintu vyogenda umuntu atarinda ato- atorinda kujamwo uh, muri aka kanya kuko dufite umwanya muto ivyo tu- tu- petete umuntu yobigarukako mu kindi gihe ariko Murakoze.
ivyo uvuze bisa n'ivyo eh, gurirana ry'abantu biratuma isi itituka eh, kandi amashamba agabanuka kandi ariyo bitumye eh, imyuka mibi igabanuka murakoze ku murongo wa telefone eh, ni norbert norbert wovuga aho uri ikibazo icyiyumviro ukanyarutsa umwanya ugiye kurangira
muraho neza turi aho munyarutse Eh, mu majyaruguru y'u rwanda
yego reka tubashimire ku kiganiro cyiza mwateguye kandi dushimire n'umutumirwa njye numva nta kindi narenza murakoze cyane norbert turabashimiye natwe yego namwe murakoze yego Ah, ni bande ihindagurika ry'ibihe eh, rigira ko ingaruka kurusha abandi ku isi Ah, mbaze muri make leonidas
Eh, n'abakene n'abakene abantu bakenye abantu bo ba mbere ba- eh, ba- ba- bagirwa ko ingaruka mbi eh, bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe eh, bakabura aho baba bakabura icyo barya bakabura icyo bambara bagatakaza akazi eh, bagatakaza isi ndimwa yabo eh, bakangara eh, eh, eh, bagahura n'indwara badashobora kuzivuza eh, urabizi eh, fidel kera mu misozi y'u Burundi yo hejuru nta- nta mibu yahoraho mugabo ubu haheze igihe haraheze igihe imibu yarashyitse no hejuru mu mugamba eh, mu mugamba mu mugamba hakanye icyo ni kimwe mu bimenyetso byerekana eh, ihindagurika ry'ibihe hanyuma malariya nayo isi- urabizi yuko eh, bavuga yuko malariya eh, hanini ari indwara y'abakene indwara y'abanya- y'abanyafurika badafise eh, bafise amikoro make ni ukuvuga rero yuko ihindagurika ry'ibihe abantu ba mbere eh, ba- barigira ko- rikora ko rigasinzikaza n'abakene murakoze hanyuma mu kurangiza nagomba mbaze professeur desire ruragaragaza ah, abaharanira inyungu z'abanyagihugu eka n'ugwaruka bakiri bato baguma baduza ijwi ku vyerekeye izo ngaruka z'ubushuhe bwiyongera ku isi n'ihindagurika ry'ibihe yamara muri ayo manama aba imyaka i- uko umwaka utashe ku vyerekeye ihindagurika ry'ibihe a- abategetsi b'ibihugu n'abandi bafise igihagararo n'uruhara bashobora kubigiramwo bagasa n'abatumviriza ako kamo gategwa n'abaharanira inyungu z'abanyagihugu n'abakiri bato ntibizohava bibaca inkokora hama n- n'iryo jwi baduza rikibagirwa mubibona gute muri make
icyo mbona eh, muri make ni uko eh, aba- abariko bara- abaharanira inyungu abo bana baduza ijwi eh, uko umwa- umwaka ugenda uko imyaka igenda niko baba benshi kandi uko imyaka igenda niko abana batoyi babandanya kwiga ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe uno munsi abariko abatwara isi uno munsi abatwara amahinguriro uno munsi abatwara eh, ibi na biriya bazovaho tumenye yuko urwaruka ari rwo u- eh, ari rwo ruzofata isi mu minwe uko rero abana baba benshi bategera bakumva neza impamvu eh, ibi bintu biriko biraba nibo bazohindura uko isi ikwe- ikwiriye gutwarwa mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe nibo bonyine bafishe kazoza k'isi mu ntoki nta- nta nkokora bazocika niyo rimwe na rimwe babafashe bakabafunga barabarekura kuko nacyo baba ba- babajija akarorero ni eh, nk'u- nk'umudagikazi eh, eh, baheruka gufata bace bamurekura kubera atatu bariko baramuziza kubera bagomba kugu- eh, kubaka eh, em, eno- eh, source ya energy ariko rero icyo ndiko ndiko ndakumenyesha ni uko baratanguye iyo muvuma ntibazoyihagarika kandi imana ibaje imbere
akajambo ka nyuma mu mu misegonda mirongo itatu leonidas
ego ukwigisha no guhoza ko hanyuma eh, ibitwa- i- ibyo batarumva uno munsi aba batwara isi ejo abazobasubirira bazobyumva ni ukwigisha rero abakiri bato bagatahura bagakura babizi hanyuma umunsi urizina isi izorongorwa n'ababyumva Murakoze.
kandi bashyiremo uburyo bwose bukwiye Murakoze.
kugira ngo turwanirize hamwe ihindagurika ry'ibihe murakoze murakoze ndashimiye abatumire eh, professeur desire ruragaragaza yigisha ivyerekeye ihindagurika ry'ibihe kuri kaminuza ya Ka- glasgow caledonian eh, muri ecos na leonidas eh, nzigiyimpa ayoboye ishyirahamwe conservation and community of change riharanira ibidukikije rikoranye n'abanyagihugu tuba ko turavuga ku kamo katewe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu antonio guterres ku mazi urugero rw'amazi mu mabahari rutera rwiyongera n'ingaruka rushobora kugira ku banyagihugu baba kuri iyi si hamwe n'ubushuhe eh, butera bwiyongera ndashimiye rero abatumire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwashoboye kuduhamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro mubandanye mukurikirana ibiganiro vyacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika